ఇది నిజ్మి జామేరిక్ ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki zitandatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo izi nzibutso niziramuka zandikishije umurage w'isi bizafasha ko amateka y'izi nzibutso ashyirwa mu mfashanyigisho unesco itanga ku isi yose uwo ni bizimana jean damascene umuyobozi wa komisiyo y'igihugu cy'u rwanda yo kurwanya jenoside avuga ko u rwanda ruzokungukira mu kwandikisha ivyibutso vya jenoside mu ishyirahamwe mpuzamakungu unesco rijejwe indero ubumenyi n'imico iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye yerekeye ikena ry'igitoro mu burundi kurandurana n'imizi ingeso yo gusega mu gisagara ca kigali mu rwanda n'ikibazo c'ukuronka akazi ku banyeshuri barangije za kaminuza mu gihugu ca senegal turayagarukako mu kanya gatoya yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse aloyisi tubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya
muramutse fideli abasirikare babiri ba oni muri mali barishwe abandi icumi barakomereka ku munsi wa kane ejo mu ijoro mu gitero cagabwe ku kambi yabo iri ahitwa i agu agwelhoke mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ibyo rero byashyikirijwe n'umurwi wa oni muri mari minusma iryo tangazo rivuga kandi ko minusma yaciye yihuta gutwara abasirikare bakomeretse mu kwa muganga no gukomeza umutekano kuri iyo kambi ariko nta bwenegihugu bw'abo basirikare bafuye bwatangajwe oni uwo murwi wa oni rero wibukije ko ibitero ku basirikare bashinzwe kubungabunga amahoro n'umutekano bishobora gushyirwa mu murwi w'ibyaha byo mu ntambara hisunzwe amategeko mpuzamakungu kandi ababikoze bakazorengutswa imbere y'ubutungane oni yemeza kandi ko izobandanya utwigoro twayo two kugarukana amahoro n'umutekano rama mu gihugu cya mari abakoze icyo gitero gushika ubu ntibarashigwa ahabona Julius Mada Bio ejo ku munsi wa kane niho yarahira mu mabanga ya perezida mushasha w'igihugu ca Sierra Leone inyuma y'uko atsinze inshuro ya kabiri y'amatora umukuru w'igihugu Bio arongoye uh, umugambwe Sierra Leone People's Party akaba yigeze no kuba umusirikare mukuru yatsinze hafi y'amajwi mirongo itanu n'abiri ku ijana yatsinze Samura Wilson Kamara yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wo mu mugambwe All People's Congress muri ico gihugu nyene ca Sierra Leone Julius Madabiyo yaragize urugamba rwo kurwanya ruswa ikibazo nyamukuru mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamaza yasubiriye Ernest Bayikoroma yarangije ibiringo vyiwe bibiri yemerezwa yemez, yemererwa murambabarira n'ibwirizwa shingiro ry'ico gihugu abadiplomati b'abanyamerika mirongo itandatu birukanywe n'uburusiya mu kwihora leta z'ubumwe za amerika bavuye mu gihugu ejo ku munsi wa kane ibyo byashyikirijwe ejo ku wa kane nyine na departema ya leta ya amerika n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu aha muri leta z'ubumwe za amerika umuvugizi wa departema rero ya leta ya amerika yavuze ko iyo ngingo y'uburusiya yo kwita abo badiplomate ko ari abantu badakenewe muri icyo gihugu atafatiro ifise uko kwirukana kwabaye ukwihora ingingo nk'iyo yafashwe na leta z'umwe za amerika hamwe n'ibindi bihugu vya buraya inyuma yaho uburusiya bwagirijwe ko ari bwo bugira bwagira bwice umusumyi w'urusaku mu rusiya hamwe n'umukobwa wiwe i londres mu gihugu cy'ubwongereza murambabarira mu kubaha ishano hano muri leta z'ubumwe za amerika perezida wa leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kane yarashimiye igihugu ca mexique kubona carashwiragije umurwi w'abimukira bo muri bo muri amerika yo hagati baharurwa mu bihumbi bari bagamije kwinjira ku butaka bwa leta z'ubumwe za amerika mu mpisho trump yongeye kandi ashimira leta yiwe ko yagabanije ibitigiri by'abimukira binjira baciye ku rubibe rwo mu bumanuko bushira uburengero mu mpisho mu gihe yari muri leta ya west Virgi- virginia mu nama yo guhanahana ivyumviro mu vyahindutse mu gisata c'amatagisi hari ejo ku munsi wa kane perezida trump yavuze ko abo bimukira bari baje bava mu gihugu ca honduras abategetsi ba mexique bavuze ko bamwe muri abo bimukira biyemeje kubandanya urugendo rwabo gushika muri leta z'ubumwe za amerika uko bizogenda kose ivyo vyabaye inyuma yaho perezida trump yatangarije ko agiye kurungika abasirikare ku rubibe amerika ihana n'igihugu ca mexique abategetsi bajejwe umutekano mu buseruko bwa afghanistan nabo bavuga ko kajugujugu za gisirikare za pakistan zarashe akarere ko ku rubibe ivyo bihugu bihana ejo ku munsi wa kane inyuma y'ibindi bitero vyakozwe na vya muzinga muri ako karere nyene vyamaze amasaha arenga mirongo ibiri nane nta bapfuye batangajwe kandi na pakisitani ntaco yabivuzeko ibiro vya afghanistan bijejwe imigenderanire vyaraneguye ivyo bitero vyabereye muri district ya dangame ni mu ntara ya kunare mu kuvuga ko ari ukutubahiriza ubwigenge bwa afghanistan iryo tangazo kandi rivuga ko mu gihe ivyo bitero vyobandanya bishobora gutosekaza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri nayo abategetsi b'ibihugu vya koreya ya ruguru na koreya y'epfo barahuye ejo ku munsi wa kane mu biganiro bitegura inama izoba mu mpera z'uku kwezi hagati y'abakuru b'ivyo bihugu ibiganiro hagati y'abategetsi b'ivyo bihugu bibiri vyabereye ku rubibe bihana ku gice citwa pan munjome vyari vyerekeye umutekano no kugene itangazamakuru rizokurikirana inama itekanijwe ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'uku kwezi kwa kane hagati y'umutegetsi mukuru wa koreya ya ruguru hamwe n'uwa koreya y'epfo
urakoze aroyisi ku makuru uwejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu biyaga binini i kigali hakoraniye inama yo kungurana ibyiyumviro yiga ku byibutso bya jenoside umumenyesha amakuru wacu yasunta kaboyi yayikurikiranye araduha ibindi kuri iyi nkuru hashize imyaka itandatu u rwanda rushyikirije ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi uburezi umuco n'ikoranabuhanga inyandiko isaba ko inzibutso enye za jenoside zakwandikwa ku rutonde rw'agateganyo rw'umurage w'isi izi nzibutso harimo urwa kigali ruri ku gisozi urwa nyamata ruri mu karere ka bugesera urwa bisesero ruri mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda ndetse n'urwa murambi ruri mu karere ka nyamagabe mu ntara y'amajyepfo unesco yemeye ko izi nzibutso zashyirwa ku rutonde rw'agateganyo mu kwezi kwa cyenda k'umwaka wa bibiri na cumi na kabiri uyu muryango usaba u rwanda kugaragaza ko izi nzibutso koko zisobanura ukuri ku bizivugwaho kuba aho zubatse imbibi zazo zigaragara kandi nta bindi bikorwa bishobora kuzibangamira bihari no kugaragaza amakarita yazo umuyobozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside bizimana jean damascene avuga ko mu gihe izi nzibutso zizaba zanditswe hari byinshi u rwanda ruzungukiramo izi nzibutso niziramuka zandikishije umurage w'isi bizafasha ko amateka y'izi nzibutso ashyirwa mu mfashanyigisho unesco itanga ku isi yose azashyirwa mu mfashanyigisho z'amashuri bishobore kuzajya mu- muri za porogaramu sikorere z'amateka mu bihugu bigishe muri za univerisite muri kaminuza n'ahandi byigishwe nka- nk'isomo ry'amateka noneho icya kabiri rero ni ni no kudufasha guhangana n'abapfobya n'abahakana n'indi ntambwe tuzaba duteye kuko inzibutso jenoside yamaze kwemezwa ku rwego rw'isi inzibutso nazo ntizishobora kwakirwa nka dosiye icungwa n'isi bizadufasha gucunga neza izi nzibutso gucunga neza ibimenyetso bihari dushobore no kuba twahabwa impuguke ku ngengo y'imari ya unesco umuyobozi mukuru wa cnlg yemeza ko hari imbogamizi zishobora kuzakoma mu nkokora iyi dosiye ndetse no gutangira kwitegura guhangana nazo hakiri kare abapfobya jenoside ntibifuza ko amateka ya jenoside yakorewe abatutsi amenyekana uko ari ntibanifuza ko n'ibimenyetso byayo bigaragara birumvikana ko nimubona hari abatangiye gusakuza no kwandika ni, ni ikibazo tugomba kumenya ko gihari tukanahangana nacyo nk'uko n'ibindi byose duhangana nacyo Eh, mbega muri make ab'ingengabitekerezo ya jenoside ntibazabura no kujya ku mbuga cyangwa ahandi eh, bavangira iyi dosiye mu igenzurwa rikorwa na unesco mbere yo kwemera iyandikwa ry'izi nzibutso hari ubwo babaza abaturiye izi nzibutso icyo zizabamarira ikizamini cyahawe inzego z'ibanze kujya gusobanurira abaturage uyu mushinga bakawugira uwabo abayobozi b'inzego z'ibanze baribaza inyungu abaturage bazabona muri uyu mushinga uyu ni meya w'akarere ka nyanza erasime ntazinda ikibazo mfite ni ikijyana n'inyungu bijyana na mobilizasiyo y'abaturage baturiye ziriya nzibutso cyane ko ku rwego rw'igihugu inyungu iyandikishwa ry'izi nzibutso zirumvikana ziragaragara kandi nta nubwo umuntu yazidutaho ariko niba hazabaho muri porosesisi yo kwandikisha niba hazabaho no kwimurika abaturage bahaturiye nibaza ko hari abaturage kugira ngo babyumve babyiyumvemo bishobora kuzasaba wenda ko bagira n'inyungu direkiti umuyobozi wa cnlg yavuze ko nta nyungu ifatika abaturage bazabona mu buryo bwihuse ngo keretse umunsi izi nzibutso zizaba zarangije kwandikwa tubuze inyungu mu rwego rw'amafaranga ho ntayo ubu ku nzibutso tugerageza duhereye nka gisozi niyo dukoreramo nka esiperimantasiyo kuhashyira ibintu bigurishwa bivuze ko uwo nawe ni umushinga tuzakomeza tuzahashyira nka kontwari ku buryo nk'abaturage niba bakora ibiseke hari za koperative zikora ibiseke zidoda made in rwanda babe bafite kontwari bashyiraho ngaho noneho abaje gusura bakaba babona n'umwanya wo kugira ibintu bagura ubu ntikigaragara ariko muri ya poroje ndende dufite ya plan de gestion de conservation icyo kirimo mu nzibutso enye zisabirwa kwinjira mu murage w'isi harimo urwa gisozi riri mu mujyi wa kigali akarere ka gasabo ni rwo runini mu gihugu rushingwamo abasaga ibihumbi magana mirongo itanu bavanywe hirya no hino mu mujyi wa kigali no mu nkengero zawo urwibutso rwa kabiri n'urwa murambi rwubatse mu karere ka nyamagabe mu ntara y'amajyepfo rurimo abasaga ibihumbi mirongo itanu urwibutso rwa nyamata ruri mu cyahoze ari kiliziya ya nyamata rukinguwemo abasaga ibihumbi mirongo ine na bitanu hakaza n'urwibutso rwa bisesero rwubatse mu karere ka karongi narwo rukinguwemo imibiri igera ku bihumbi mirongo itanu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu burundi mu gisagara cya bujumbura hibonekeza ikena ry'igitoro yamara ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu bwemeza ko kizoba cabonetse mu mpera zino ndwi byinshi kuri iyi nkuru tubishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Raymond Zimana ahibonekeza imirongo miremire niho haba hari igitoro cyo mu bwoko bwa esanse aho naho ni nko kuri sitasiyo kinindo city oil sitasiyo iri hafi y'ikigo mizeviva sitasiyo oredi golf hamwe na sitasiyo iri ahazwi ku izina rya katikati hose abo twahasanze bemeza ko bari bazungurutse ahatandukanye barahebura bakavuga ko ikibazo cy'igitoro mu burundi cyabaye akananira abahinga tondo niho naciye mu kinama ndaca ku mutakura mu kamenge ubu ngeze kuri shanike naho nyene haba no muri asiatike hose mbonye sitasiyo imwe gusa niyo uko iragitanga cyose nticyagitanze urumva ni surprise kuri twebwe kuko twari twibaza ko ingwane zaheze z'igitoro mugabo umva ko zibandana ikibazo cy'igitoro cyatubanye ndase nga vrema ni nka twebwe kuva mu gatondo ntonze nabuze esasi sindaronka aha bose yategemeye ko ndamushira vresema n'ubu urabona sindashikirwa sinzi naho ndagushikirwa ikintu kwe tutabona twingene vyogenda vrema ikindi abo banyagihugu bakoresha igitoro co mu bwoko bwa essence bahuriza ko nuko ubukene bw'ico gitoro butuma haba agahombo kanini haba mu gihugu eka no mu miryango bagasaba ko kokorwa ibishoboka kugira ico gitoro kiboneke ntituronka veresema uko bikwiye nuko bibereye kandi nsha kabiri naco benshi bagashira muri transport amataxi mu nyuma bakora bakazikurayo ko babona bigoranye nk'uya twara dushobora kugira veresema ya, ya 15000 par jour par mois tukagira imba majana mirongo itanu ariko rero gushika ubu uyi turonka amafaranga angana n'ibihumbi ijana mirongo itanu ibihumbi ijana ukaja usanga ibitoro babidugije kandi ico gitoro ntitukironke uca usanga ataco turiko turakora ntituronke n'iyo veresema ugasanga tugenda umushoferi ntituriko turahuza n'umukoresha wawe wanje igitoro bakidugije ariko dusaba yuko coboneka kugira ngo imirimo ibandanye kuko ubu nkuko nabivuze ubukene busanzwe buhari ubu gitoro naco kikabura ko ivyashara ivyimburwa biva ruguru bimanuka ibujumbura canke ibijumba biduga vyose bizanwa n'imiduga imiduga itabonetse umva ni hahandi uramutse n'akaronse agiye bubizaha nawe cashika bizimba kuko aronse igitoro nawe arusha urabona imiduga iri aha abantu benshi bakoja mu biro baza kurondera igitoro twifuza rero ko ingufu zose zokora kugira ngo igitoro tukironke bitatugora ni ingorane nk'ubu bibaye iminsi ibiri cyangwa itatu hari ibintu byinshi bipfa by'ubuzi abikorera utwabo abakora muri leta urabona ni ibintu bidasanzwe zini ingorane zidasanzwe twifuza ko umuti wokwama wiyigwa abashikiranganje bakavyiga mu nama nshingamateka bakavyiga kugira ngo ingorane y'igitoro ntisubire kuboneka mu gihugu cacu mu bushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu barahumuriza abakoresha ico gitoro ko mu mpera zino ndwi kizoba cabonetse leonidas sindayigaya avugira ubwo bushikiranganje asigura ko vyatumwe n'ihimbazo ry'umunsi mukuru wa pasika igitoro sico twimburiye ngaha iwacu aho gisanzwe barahimbaza cane umunsi mukuru wa pasika ku buryo rero haciyemo n'umunsi umwe canke ibiri abapakiye badapakira bica bihungabanya iryo tangwa ry'igitoro ngaha iwacu mu bisanzwe iyo ibintu bimeze neza hinjira igitoro hafi y'ilitiro ibihumbi amajane ku munsi urumva rero habaye nk'iminsi ibiri ata gitoro cinjiye biratuma habaye igihungabano mugabo twizeye yuko muri iyi minsi ya vuba ngira ngo mu mpera z'indwi ico gitoro uko guhungabana kuza kwaheze abajijwe nimba hari icubwo bushikiranganje buriko burakora kugira ntihasubire kuboneka ikena ry'igitoro kubera iki canke kiriya sindayigaya yabwiye ijwi rya amerika ko ubushikiranganje bugiye gusanura ibibanza bizoshirwamwo igitoro c'intega bizoza ivyo bikazotuma habikwa amaritiro y'igitoro ashobora gusahiriza mu kiringo c'amezi atatu ububiko bw'igitega uh, mu bisanzwe busanuwe bushobora kubika litiro miliyoni mirongo ibiri bwa sepe bushobora kubika miliyoni zishika cumi na zine bwo uh, bw'abikorera utwabo nabwo buri mu kugurwa vuba kubika miliyoni mirongo ibiri nyene z'igitoro aho iwacu mu bisanzwe dukoresha hagati uh, y'iritiro miliyoni cumi na zibiri na cumi na zine ni ukuvuga yuko nk'ubwo bubiko bwose bukora hamwe twaba dufise nk'amezi atatu atangwa n'igitoro dufise naho hari ikindi kitumye kumbure kidashobora gushika ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse bukaba bwatanguye kwibonekeza mu gisagara cya bujumbura mu mpera z'indwi turangije mu gihe hari amasitasiyo avuga ko amaze indwi zibiri atagira icyo gitoro ikena ry'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse ryaribonekeje mbere no mu kwezi kwa mbere kuno mwaka wa bibiri na cumi n'umunani aho ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu bwaca bufata ingingo yo kuduza igiciro cy'icyo gitoro ibyaciye bituma n'ibiciro byo kwiyunguruza biduzwa i bujumbura remonzimana ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugarutse mu rwanda ubuyobozi bw'igisagara cya kigali bufatanije n'inzego z'umutekano n'abahagarariye abafise ubumuga batanguje igikorwa cyo gukangurira abanyagihugu mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ingeso yo gusega erike bagira ubusa araduha ibindi kuri iyi nkuru imwe mu mpamvu ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bufatanyije n'inzego z'abafite ubumuga ndetse n'iz'umutekano igipolisi n'igisirikare zishyize imbere mu guca ikibazo cy'abasabirizi biganjemo abamugaye babarizwa cyane mu mujyi wa kigali ni ugukomeza kugira umujyi usukuye kandi utekanye nk'uko madame patricia muhongayire umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza mu mujyi wa kigali abisobanura dushingiye ku murongo ngenderwaho w'igihugu cyacu cy'u rwanda ariko umujyi wa kigali by'umwihariko kandi ari nawo rembo ry'igihugu isi yose iza ireba i kigali ikabona u rwanda muri rusange dufite intumbero cyangwa se dufite iyerekwa nk'umujyi wo kuvuga ngo tuzabungabunga isuku tuzabungabunga umutekano kandi tuzashishikariza abantu gutanga serivisi nziza kandi inoze uyu mutegetsi yibukije abamugaye ko gusabiriza bihabanye n'indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda madame muhongayire yibukije abamugaye birirwa ku mihanda basabiriza ko buri kirango cy'umuhanda mu murwa mukuru w'u rwanda kigali gifite inshingano zacyo n'igisobanuro cyacyo bityo ko mu magambo ye kubabona basabiriza ku muhanda bahinduka umwanda itara riri ku muhanda rimurika ubona n'inshingano y'iryo tara ryemerewe kwicara kuri uwo muhanda ibyo ni itara ibyo ni ibyapa ubundi umupolisi uri mu kazi ko kuyobora imodoka no kureba ko abantu bubahiriza amategeko y'imodoka nawe yarabugenewe afite umwambaro wayo agomba kuba ku muhanda ibyo turabyumvikanaho ariko wowe iyo ugiye ukicara ku muhanda uba ufite ubuhe burenganzira uba ufite izihe nshingano uhinduka umwanda mu mbabarire gukoresha iryo jambo ababibona babona ko umwanda wateye ntabwo uyu muntu yagomba kuba ari ahangaha ariko arahari kuki ahari iyi ni imvugo yarakaje bikomeye bamwe mu bamugaye basabiriza maze bavuga ko bidakwiye kubagereranya n'umwanda ibaza nawe kuba uri umuntu nubwo tubana n'ubumuga ariko batwise umwanda iryo jambo ntabwo ari ryo ngo duteze umwanda kandi twe ntabwo duteze umwanda badufashe tuve mu muhanda natwe turashaka kuva mu muhanda kuba twicara ntabwo tubyishimiye natwe namwe se muri umwanda koko tubizi ubwo niko babibonye ariko ijambo gukoresha umwanda ubundi umwanda ni umwanda bafata bagashyira muri pubere ntabwo rero umuntu yaba ari umwanda abafite ubumuga barasanga bigoye guhita bava mu mihanda nta mikoro natwe twifuza kuva mu mujyi pe ariko ikibazo uravamo se ako kanya ubu bahise batupangira icyo tubyakora ngo se wahita uvamo gute inzego zitandukanye ziragira inama bamugaye basabiriza kwibumbira hamwe bakabafasha mu buryo butandukanye ariko bakareka gukomeza guteza ibibazo mu bufasha basezeranya harimo kuba hari abashobora kubona igishoro bagacuruza abashobora kubona aho kuba n'ibindi ariko bakava mu mihanda gusa ukurikije ibisobanuro bitangwa byumvikana ko hari ubundi bufasha bw'amafaranga amafaranga bagiye bagenerwa mu bihe bitandukanye ariko ntabagereho ubutegetsi burasezerana ko hagiye kubaho kugenzurana ubushishozi ku buryo uzongera kugenerwa ubufasha nawe ubone abazaburigisaba azaburyozwa madame muhongayire yashimangiye ko bazaniyambaza inzego z'umutekano mu gukura abasabirizi mu mujyi wa kigali ikindi tugiye gukora n'inzego z'umutekano zadufashaga ariko ntuzigiye kudufasha inzego z'umutekano zizakora iki zigiye guhana abatarokoka uyu munsi bazashaka kuzaba ku mwaka utaha bagiye guhura n'ikibazo inzego z'umutekano yaba igipolisi n'igisirikare nabo baremeza ko kubera ibyaha bikunze kugaragara mu mihanda bishingiye ku gusabiriza kuva habayeho ubu bukangurambaga noneho zitazajenjekera abazabifatirwamo senior superintendent emmanuel hitayeze umuvugizi w'igipolisi mu mujyi wa kigali yibukije ko gusabiriza ari icyaha gihanwa n'amategeko yavuze ko aho bazitabazwa mu kurandura ubusabirizi batazazuyaza mu minsi iri imbere aho bashobora kuba batwitabaza kugira ngo wenda tubafashe gukura abo bantu ku muhanda tuzaba aba mbere mu gutanga ubwo bufasha ariko ntabwo byaba byiza tubafashe tubajyana muri gereza byakabaye byiza mu by'ukuri tubafasha ahubwo tuvuga tuti hari aho berekeza bwana romarisi niyo mugabo perezida w'abamugaye mu rwanda nawe mu mvugo isa n'iburira abamugaye bagenzi be yizeje ko ku bufatanye n'inzego zitandukanye zirimo iz'umutekano icyo gusabiriza kizaranduka igituma dushimira ni uko tuzi ko ibisubizo by'ibibazo byacu byose bya bindi twahoze tuvuga aba bavandimwe bacu dufatanyije nabo turabifite kugeza ubu mu rwanda bagera ku bihumbi magana ane mirongo itanu by'abanyarwanda bangana na gatanu ku ijana bafite ubumuga benshi bari mu mujyi wa kigali urasanga baturuka mu ntara bazi kigali nk'izingiro ry'amaramuko ubutegetsi bw'abamugaye butangaza ko buri mwaka muri buri karere bubagenera miliyoni ebyiri z'amafaranga ay'akarere atarimo mu gutera inkunga imishinga y'abamugaye ubutegetsi bw'umujyi wa kigali buravuga ko muri ubu bukangurambaga bw'amezi abiri buzashyiraho konti bugashishikariza abagira neza kuyishyiraho amafaranga atera inkunga imishinga y'abamugaye barimo abasabiriza abasabirizi bongeye kuburirwa kutazumvira amategeko ashobora kuzisanga mu bigo by'inzererezi birashoboka ko ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda ryazumvikanamo umurundo w'ibibazo nk'ibyagiye biba mu bazunguzayi umujyi wa kigali ushyirwa mu myanya y'imbere mu mijyi itekanye kandi isukuye kandi birasa n'aho ubutegetsi budateze guteshuka kuri iyo sura gusa ibyegeranyo bitandukanye by'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu byo byakunze kwikoma kigali kwifata abasabirizi indaya abazunguzayi abajura n'abandi bafatwa nk'abadakenewe mu mujyi igakubakubira mu magereza ngo ikomeze isigasira isura y'umurwa mukuru mu ruhando mpuzamahanga akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mubandanya gukurikirana radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc akarere ko muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara niko karere gafise ibitigiri binini cyane by'abakiri bato ku isi kandi ibyo bitigiri bitera byiyongera mu buryo bwihuta ibihugu byo muri afurika bizovyifatamwo gute ku bijanye n'ivyo bitigiri vy'abakiri bato barondera kuja mu mashuri n'akazi amashure kaminuza mu karere ka afurika aza yararengewe n'ibitigiri vy'abanyeshure ibindi kuri iyi nkuru yatunganijwe na sophia christensen ari dakar ku mugwa mukuru w'igihugu ca senegal twumviriza umumenyeshamakuru wacu eloge wirikaneza umugabane wa afurika ufite umubare w'abantu bakiri bato munini kurusha iyindi mu isi kandi wiyongera ku rugero rwihuta gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu onivuga ko ica kane c'abantu bafise imyaka iri hagati ya cumi n'itanu na mirongo ibiri n'ine ku isi bazoba bari muri afurika mbega ibihugu vya afurika bizovyifatamwo gute n'uru runganwe rwita ku rutare kugira ngo rwige rwongere rukore za kaminuza kuri uwo mugabane zaramaze kurengerwa nayo abahinga bavuga ko indinganizo z'ivyigwa ikwiye guhindurwa ikajana n'ibikenewe kw'isoko ry'akazi Murumati Ndo yagenda yihuta n'inkomezi nyinshi ahindagura inzira aja ku isoko yasandaga idakari ku mugwa mukuru w'igihugu ca Senegal agura impuzu zizimbutse mu maduka yo kuranguza akazigurisha ku nyungu ntoya nibwo buzima yarota cane uwo musore w'imyaka mirongo itatu yarangije amashure yiwe ya kaminuza mu gisata ca fizike na shimi ariko vyaramugoye kuronka akazi avuga ko kaminuza itamuhaye ububasha mu bijanye n'ubumenyi yari yifuza Mormati mu minsi heza yakurikiranye ivyigwa mu vyerekeye ubuhinga bwo gupima ibirere no gutunganya ibisagara ivyo yizigiye ko bizomutuma aronka akazi mu gisagara ciganjemwo imigambi myinshi y'inyubako amenyesha ko aya mahugurwa azomugurura imiryango myinshi agira ati ubu nshobora kuja ahantu h'ubweranyange canke habaye ibiza abandanya avuga ati ubu ndazi uko batunganya bagakora ikata ndondabihugu nkanamenya kuyisigura nk'ibindi bihugu vyinshi biri munsi ya sahara senegali birayigora cane kuronsa akazi urwaruka rwayo na cane cane abize ibitigiri vya leta vyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi vyerekana ko urugero rw'ubushomeri muri senegal ari runini rwose ku bantu bize amashuri ari hejuru y'ayisumbuye jiri yabi niwe yashinze ikigo cyitwa west africa citizen think tank avuga ko muri afurika hari igihushane hagati y'ibikubiye mu nyigisho zitangwa muri za kaminuza n'ibikenewe mu butunzi asigura ko abantu biga amashuri maremare baca bizera ubuzima bwiza kurusha no kuronka akazi bitabagoye ariko yongera ko ko mu bihugu byinshi vya afurika muri iki gihe aribo badakoreshwa muri senegal akazi kaboneka ahanini mu bisata bitatu gusa igice kirenga c'abakozi kiri mu gisata c'uburimyi igisata ntunganyantwaro n'ibindi bintu kiza ubwa kabiri kigakurikirwa n'inyubako no gucukura ubutare n'agataka nubwo biri uko kuri kaminuza y'igihugu nini cane ya sheikh Anta Diop ibice birenga bitatu vy'abahiga bari mu bisata vyigisha ibintu muri rusangi nk'igisata c'indome hamwe n'indimi kuzuza iki kinogo ni kimwe mu migambi yo guhindura urutonde rw'inyigisho muri senegal mu mugambi w'amamiliyoni amajana indwi na mirongo itanu y'amadolari y'abanyamerika leta iko yugurura amashure yigisha ibijanye n'ubuhinga mu bice cumi na bine vya senegal mu mugambi wo kugumiza ijisho ku mihamagaro y'abantu kaminuza zindi zibiri nshasha nazo ziriko zirubakwa inyuma y'umugwa mukuru dakar imwe ijejwe ibijanye n'uburimyi mu gihe iyindi iraba ivy'ubuhinga bwa none bugezweho harimwo ivyo gukora ivyuma ivyerekeye bigendajuru ugutunganya isi n'uburimyi bwimburira isoko harababona kuko kwiyongera kwatevye musadiata afise depo y'ibicuruzwa mu nzu y'inyuma ya dakar yaronse imfashanyo ya leta kugira ngo aronke diplome yiwe mu vyerekeye amabanki n'ubutunzi mu ishure rya kaminuza y'abigenga yamara yasanze ata benshi bakeneye ubumenyi bwiwe imisi yose ayimara yegeranya ibintu bitandukanye bidafise isuku biba vyaramaze gukoreshwa n'abandi bantu musa amenyesha ko yakoze ibintu gutandukanye n'ico yifuza kuba kera avuga ko yokwifuje kuba umwubatsi agira ati sinshobora kubona ko nigeze kwiga kandi ndababwire si jewe jenyine niyumva gutyo ubu ku myaka mirongo itatu y'amavuko atinya ko umwanya wo kwiga uwundi mwuga uri kuramujana kandi kubera uko umwaka utashe ibihumbi amajana atatu vy'abakiri bato muri senegale baja ku isoko ry'akazi arazi neza ko guhiganwa atari yororo canke atari coroshe ijwi rya amerika rirabashikiza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
perezida donald trump yaremeye kubonana n'umutegetsi kim jong un atwaza igitugu umuhanuzi mu vyerekeye umutekano mu gihugu ca korea y'ubumanuko chang yu yong niwe yatangaje iyo nkuru inyuma yaho abonaniye n'umushirantahe trump muri perezidansi ya amerika umushirantahe chang yarakeje ubutwari bwa perezida trump hamwe n'umugambi wo kuremera igihugu ca korea ya ruguru hamwe no kuba amakungu yarakoreye hamwe kugira ngo inama nk'iyo ishoboke buzoba bubaye bwa mbere habaye inama hagati y'umuperezida wa leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'umutegetsi arongoye igihugu ca korea ya ruguru umushirantahe chang niwe yari arongoye intumwa z'igihugu ca korea y'ubumanuko zabonanye na kim jong un mu ntango z'uku kwezi pyongyang yabwiye amenyeshamakuru ko umutegetsi yarongoye igihugu ca korea ya ruguru yatangaje ko yafashe umugambi wo kuvavanura n'ibigwanisho ruhonyanganda kandi ko igihugu ciwe kitazosubira kugerageza ibindi bibombe vya rokete yavuze ko kim yumvise kandi ategera ko imyimenyerezo ya gisirikare hagati ya korea y'ubumanuko hamwe na leta zunze ubumwe za amerika izobandanya vice perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mike pence avuga ko ingingo y'igihugu ca korea ya ruguru yo kwemera kuvavanura n'ibigwanisho ruhonyanganda hamwe no guhagarika porogaramu yacu y'ibigwanisho ruhonyanganda vyerekana ko uburyo perezida trump yakoresheje bwo gukumira igihugu ca korea ya ruguru iriko irakora yavuze ko leta ya korea ya ruguru yemeye kuja mu biganiro mu gihe leta zunze ubumwe za amerika zitigeze ziheba ikintu na kimwe igihugu hamwe n'ikibanza ivyo biganiro hagati ya perezida trump na kim jong un bizoberamwo ntibiramenyekana mu kiganiro hayo amenyeshamakuru umuvugizi wa perezidansi ya amerika sarah sanders yaribukije ko perezida trump atazoja muri iyo nama atamaze kubona ko hari intambwe ziboneka igihugu ca korea ya ruguru kimaze gukora
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye gukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.